iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivuga i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu muduteze amatwi muri kumwe na Angela Louise Bigirimana aya makuru jewe na bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC twayabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona mu Rwanda mudukurikire kuri FM ijana zine n'ibice bitatu mu Burundi mutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri umurwi ujejwe gutunganya amatora mu burundi utangaza ko umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd ari wo watahukanye intsinzi mu matora cndd fdd 64,99% iprona 1,03 sawaja frodebu 0,52 naimana diedone 0,27 francis rohero 0,22 CNL 27,79%.
Dede amajwi mirongo itandatu nane n'ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana. Iprona ijwi rimwe n'ibice bitatu ku ijana saha wa nyafurodebu ubusa n'ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana naho imana diodoni ubusa n'ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana francis rohero ubusa n'ibice mirongo ibiri na bibiri ku ijana senere mirongo ibiri n'indwi n'ibice mirongo irindwi n'icenda ku ijana kira burundi ubusa n'ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana mbega abandi bakandida bahiganywe muri aya matora bakiriye bate ibiharuro umurwiseni watangaje ibyo radiyo ijwi rya amerika yakurikiranye muri iki kiganiro mugume hafi ya radiyo zanyu imbere yo kubashikiriza ayo makuru yo mu karere tuyahereye ku makuru yo hirya no hino ku isi muri malawi ekereziya katolika ihamagarira abanyagihugu kuzotora umutegetsi atari perezida peter mutarika ibindi na mugenzi wacu diane nininahazwe mu ikete inama nkuru y'abepiskopi katolika bo muri malawi barungikiye abanyagihugu basiguye ko mu matora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi abanyagihugu bafise guhitamwo hagati y'ibintu bibiri kuvana mu kaga igihugu cabo canke kukigumiza mu kaga bemeje ko kirimwo ivyo bakaba bavuze ko atayindi nzira yo kubishika ko atari guhindura uburongozi muri iryo kete abepiskopi basiguye ko batigeze bishimira ingene abanyagihugu bato bato abatishoboye n'abari mu mirwi yindi ibangamiwe bakomeje gufatwa muri ico gihugu ubukene bwariyongereye muri ba nyarucari akarwi kabake banunuza na duke twofashije bantaho nikora nk'uko babandanya bavyemeza umutegetsi abepiskopi bavuga ko bipfuza ni uzoshobora kurengera injyane zifatiye ku moko ubudasa bw'ivyumviro vya politiki yubahiriza ingendo zose za demokarasi atigungana ubutegetsi agatwarira bose ekereziya katolika muri malawi iryivuze abenshi barifata nka nkama mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ikete ry'abepiskopi katolika ryasaba impinduka rifatwa nk'imwe mu mbarutso yatanguje demokarasi muri ico gihugu mu matora ategekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi perezida peter mutarika azoba ahanganye n'icegera ciwe saluso chilema diane ninahazwe aratubwira kandi uko leta z'ubumwe za amerika kuri uno wa mbere yibuka intwari zaguye ku rugamba igihugu ca afurika y'epfo kigiye korosha amategeko yacu yo mu bihe bidasanzwe guhera ku munsi wa mbere w'indwiza Oriane itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ejo ku munsi wa mungu niho umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yatangaje iyo ngingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe inyuma y'inama yagiranye n'abagize ibiro by'umukuru w'igihugu icyo gihugu gifise ubutunzi bukomeye muri afurika cyari kiri mu bihe bidasanzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu aho leta yasohoye amategeko akomeye yari agamije kurwanya ikiza ca korona perezida Ramaphosa amaze igihe aremerewe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye yabandanyije kumusaba korosha amategeko afurika y'epfo ifise abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri barenga bamaze kwandura umugera wa korona amajana ane barenga bakaba bamaze kwitaba umuremyi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusimbire mu karere k'ibiyaga binini umugwiseni ujejwe amatora mu burundi umaze gutangaza ko umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi ari wo watsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana ugakurikirwa n'umugambwe senere ufise amajwi mirongo ibiri nane n'ibice cumi n'icenda ku ijana mu menyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza niwaduha ido n'ido CNDD-FTD 64,99%, IPRONA 1,03, unitiye claver kaziruze umukuru wa senigi hari kadondagura ko abaroye mu matora bigenga n'imigambwe barushanijwe umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye ni waza imbere mu y'umukuru w'igihugu afite amajwi mirongo itandatu n'umunani ku ijana n'ibice mirongo irindwi na bibiri akaba yatowe n'abantu bagera ku miliyoni zitatu ibihumbi mirongo umunani na bibiri n'amajana abiri na cumi umukurikirana agatongo rwasa w'umugambwe senere afite ibice mirongo ibiri na bine ku ijana n'uduce cumi n'icenda akaba yatowe n'abanyagihugu umuriyoni n'ibihumbi mirongo umunani na bine n'amajana indwi na cumi na babiri umugambwe w'abadasigana yiprona uza mu kibanza cya gatatu ukaba waronse igice kimwe n'uduce mirongo itandatu na tune ku ijana abawutoye bakaba ari ibihumbi mirongo irindwi na bitatu n'amajana atatu na mirongo itanu na batatu abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe amatora yitabiriwe ku bice mirongo umunani n'indwi ku ijana n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku barundi imiliyoni zine n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani na bane n'amajana icenda na mirongo ibiri n'umunani batoye abari bariyandikishije bose hamwe ni miliyoni zitanu n'ibihumbi ijana na mirongo itatu n'amajana ane na cumi n'umunani abashinga amateka mugambwe uri ku butegetsi naho nyene niwe ufise benshi kurusha iyindi migambwe waronse mirongo irindwi na babiri seneri itahukana mirongo ibiri n'indwi nayo iprona yarogojwe umwe rudende umukuru wa seni imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye mu rwiseni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa twoshimira kandi imigambwe ku kungene kuva mu ntango yakereye cane ano matora maze ikitaba igihe cose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza turayiteye intege birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka ni amashirahamwe yigenga hamwe n'amashengero turabashimira cane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye birinda kujananya abahururu bazi gusobanura icatsi n'ururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza c'ingwara cabujije ingendo mu makungu mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda mwabaye ivyabona vy'igikorwa abarundi baranguye murabivuga uko mwabibonye mubwire abandi ko uburundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije n'aya matora leta n'abanyagihugu aribo bihararanze mu kuyategura abaserukiye ibihugu vyabo mu burundi bari bagiye mu birori vy'uyu munsi vyabereye mw'ihoteli iri ku nkengera z'ikiyaga tanganyika kubwira ibitigiri vy'ubwoko bikwiriye mu nama nshingamateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga hategerezwa kuzokongerwamwo abandi bashingamateka mirongo ibiri n'umwe bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu imigambwe ya iprona sendedefdede na senere nizoja hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatore abo batutsi agatongo rwasa yari asanzwe ari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka n'ubu yatowe mu bashingamateka co kimwe na gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu eroje urikaneza ijwi rya amerika umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd co kimwe n'umugambwe iprona barashima ivyavuye mu matora vyatangajwe n'umugwi seni naho umugambwe senere uvuga ko wibwe amatora Pierre Claver niyo nkuru nivyo atugezaho umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndd ari nawo watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce indwi kw'ijana uvuga ko ushimira umugwiseni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari vyoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yamara uwo mugambwe ubona ko seni yerekanye ko vyose bishoboka bishoboka uwo mugambwe urakeza umukandida wawo evariste ndayishimiye gihugu c'abibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka uwo mugambwe wemeza ko ugiye kubaka uburundi bushasha n'umugambwe iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kw'ijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye umugambwe iprona wongera koko amatora yabaye ari ikimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi usaba umukandida evariste ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu gasito sindemwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe n'ibyavuye mu matora agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye ugiye kuba umukuru w'igihugu nawe evariste ndayishimiye kwihatira ku guteza imbere igihugu naho biri uko umugambwe senere warunze ikibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice mirongo ibiri na bine n'agace kamwe ku ijana uragaye ivyatangajwe na seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo watahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro icyo bikoze yavuze ko hakiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bitekanijwe ko ibiharuro byatangajwe na seni bizorinda kwemezwa na sentere yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho uzoba atashimye ibyavuye mu matora azoca yitura inzego nk'uko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tukivuga kuri aya matora yo mu burundi mbega abakandida bo mu yindi migambwe ndetse n'abigenga bakiriye gute ibiharuro byatangajwe kuri aya matora nibyo tubaza mugenzi wacu frederic nkundikije yabikurikiranye bwa mbere nk'uko twabivuze ku bumenyi twebwe twakirijwe na seni tukabona akaryo ko gukeza ibivuye ku mutima umukandida wa senedefusede nyakubahwa evariste ndayishimiye agiye kuramutswa kino gihugu tugashimira abadasigana bose iyo bava bakagera bashoboye kuduhunda amajwi kuko mu bya politiki niko bigenda haburana babiri hagatsinda umwe ikindi twavuga ni uko kujya kwa gasore yabivuze naho ibyo by'amatora birarangiye ubu hasigaye ineza y'abarundi bose urazi kwa gasore yavuze ati naho nyine badasangiye imigambwe uburundi burabakeneye bose nshaka ko atanumwe yogirirwa nabi nshaka ko leta kuba umubyeyi ahumuriza abarundi bose twebwe nibyo twushikiriza muri kano kanya hari amahinyu muba mwabonye mu biharuro byashikirijwe mwebwe hari imigambwe nka senere wari watangaje mu minsi iheze eka no mu biganiro batanze bavuga ko aribo batsinda amatora mwebwe mubibona gute amahinyu aya cyangwa ayandi jewe sinovugira umugabo cyangwa undi mugambwe twebwe turaba ku byo tubona ibyacu muri prona naho hoba hari abihenze agakwabu cyangwa akaburungu canke indomiyi ntaco byohindura ku matora nibaza yuko ababijejwe bazobikosora mugabo muri rusangi twavyakiranye ugweza umugambwe ipora n'umugambwe wari ukomeye cyane rwose mu burundi ariko naho wabaye gatatu amajwi yaronse ni make cyane rwose ugereranije n'ukuntu uyu mugambwe wari ufise abanywanyi benshi mbega intambamyi zabaye zihe ivyo umugambwe wasikana ipona biragoyeho umugambwe wagiye urakomereka cyane cyane cyane muri ibihe bihe twariko turawusanasana twebwe turavye ingufu twakoresheje muri aya matora aheruka tukaraba n'amajwi turabona koko amajwi twabo twari kuba batoye umugabo wasikana ipona kuko hariyo abandi biyumvira bati harageze yuko ibi cyangwa ibindi bihinduka bashavuga ati ibyo nibyo bihinduka na ivona reka tutaratariza ahandi niko twabonye benshi babikoze mugabo ntacyo uko iminsi igenda niko abarundi tubandanya twiga mbere tugashimira abarundi kubona uno munsi bagiye basidukanye n'iyonka gutora icyo ni intambwe ya mbere urabona ko baba batinya gutora baca bapfa mu gutora ubu ko batangiye gutora ejo bazotora imigambi cyangwa batore icyo nyine kiri ku mutima badatoye ibintu bije kubera ibishobisho akamumutera umunyapolitike evariste ndayishimiye yizigiwe n'abanyagihugu muri icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu n'akahe akamumotera abandi banyapolitiki mwese mwagize uruhara muri iryo higanwa n'akahe mu kanya gatoya rwose kuri bose
ni iryo jambo naremeje gushikiriza kwa gasore yuko iby'amatora birangiye hasigaye kuraba ineza y'abarundi bose naje rero kuri iyo neza y'abarundi bose ni nk'uko yabyemereye abarundi icya kabiri ni uko dusaba abanyepolitiki bose ko bogumya umutima mu nda cyane cyane bakarabikira abanywanyi babo kubumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo aya mahoro ubu bumwe twari tugeze ko ko butosubira inyuma butosekazwe n'aya matora kuko amatora nayo umunsi umwe yatugiye mu njyane zizomara iminsi myinshi niyo kamo tworarikira abarundi cyane cyane abanyepolitike vise perezida wa mbere w'uburundi gaston senimo ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye na twebwe murakoze mu rwanda umugenzuzi mukuru w'imari ya leta obadiya biraro araburira leta ko igihe cyose imikorere y'ikigega bdf gishinzwe gufasha urubyiruko n'abagore kwihangira kitohindura imikorere gahunda ya leta y'u rwanda yo guhanga imirimo isaga ibihumbi amajana abiri buri mwaka itazoshyikwako umunyamakuru wacu ari kigali mu rwanda eric bagira ubusa yaduteguriye ikiganiro kuri iyi nkuru nk'uko bigaragara mu cyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikoreshereze y'ingengo y'imari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bwana obadiya birara avuga ko mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari hakirimo ikibazo gikomeye bwana birara aratunga agatoki ikigega bdf business development fund mu magambo arambuye cyashyizweho n'ubutegetsi mu rwego rwo gufasha abagore n'urubyiruko guhanga imirimo no kugabanya ubukene aravuga ko mu myaka umunani ikigega bdf cyashyizwemo miliyari mirongo itanu z'amafaranga ariko igenzura ryagaragaje ko ba rwiyemezamirimo bato bahawe mirongo itanu ku ijana ubundi amafaranga agahabwa ba rwiyemezamirimo bakomeye ariko hakoreshejwe muri iyo mikorere mirongo itanu ku ijana arizo miliyari mirongo makumyabiri n'eshanu gusa ziriya miliyari zindi zisigaye ni ukuvuga ko abagenerwabikorwa iyo opportunity batayibonye ndetse tukabasanga imikorere aho kampani ziriya nini zizwi kuba zishoboye zijya mu mabanki n'ahandi arizo zihabwa ya mirongo itanu na rimwe ku ijana bwana birara akabwira inteko ishinga amategeko ko hanze yo kwita ku bakomeye kuruta abaciriritse kandi abaciriritse aribo begereye ba rubanda rugufi ikigega bdf cyanarenze giha amafaranga abanyamahanga maze baragihombya na ariko hakaza umuntu w'umunyamahanga akazana porojegiti eshatu zirimo miliyoni magana atanu bayahanga ndetse banki bdf igatanga garanti ya hade komasho banki bingana na miliyoni magana abiri mirongo itandatu n'imwe ariko wa munyamahanga porojegiti ze eshatu zigahomba bdf igahomba miliyoni ijana n'umunani ubwo nabyo birashaka kwitonderwa abadepite bakavuga ko uretse n'ibikubiye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'iyo bagiye mu baturage babatakambira ko ikigega bdf ntacyo kibamariye ariko nk'uko yabigaragaje muri raporo ndetse nk'uko twagiye tunabibona mu ngendo twakoreye hirya no hino mu gihugu imikorere ya bdf ubona harimo ibintu byinshi bidasobanutse bituma itagera ku ntego nsd wani duteganya ko dushobora guhanga imirimo nibura ibihumbi magana abiri na cumi na bine buri mwaka ariko bdf ikoze itya kimwe n'izindi nzego ntabwo tuzagera kuri iyi ntego abadepite bagakomeza bibaza impamvu ikigega bdf cyaguriza abanyamahanga gisize abanyagihugu ese umuntu avuye muri amerika araje bamuhaye amafaranga arigendeye mu bihe bitandukanye ijwi rya amerika yakunze kuganira n'urubyiruko ku ngingo yo kwihangira imirimo n'ibura ry'umurimo rikomeza guhangayikisha umunsi ku wundi cyane ku rubyiruko aha nkakwibutsa ko kugana ikigega bdf bisaba ko abarangije amashuri yabo bagaragaza umushinga n'ingwate bagahabwa inguzanyo ya mirongo irindwi na gatanu ku ijana nabo bakiyishyurira makumyabiri na gatanu ku ijana leta ikavuga ko mu gihugu higanje amahirwe menshi yo kwihangira imirimo urubyiruko rutabyaza umusaruro ariko abo twaganiriye bakiri ku ntebe y'ishuri muri kaminuza n'amashuri makuru bo hari ibyo batemeranyaho n'ubutegetsi kuri njye ntabwo nemeranya nabyo kuko nyuma ko umuntu afite amahirwe yo kwihangira imirimo ntabwo yabura kuyakoresha ahubwo nuko nta mahirwe aba ahari tuba dufite nk'urubyiruko kugira ngo twihangire imirimo mubona amahirwe aburira aherera oke make arahari tubasha kubona nyine ariko si twese nyine nk'urugero nkanjye ntabwo kuvuga ko umuntu aba yabuze ibitekerezo ibitekerezo turabifite ariko se ninde tubaza kugira ngo tubishyire mu bikorwa ibyo bitekerezo dufite ni ikibazo nyine kuko batanze uburyo bwo kuvuga ngo bashyireho ibigega bitanga inguzanyo igihe urubyiruko rudafite ingwate za bdf ibyo ni ikibazo ndetse baraguha mirongo irindwi na gatanu ku ijana nibyo ndabyumva ese iyo makumyabiri na gatanu ku ijana isigaye n'uko ushaka kwishyura minerivare uzasaba gute kubona ayo mafaranga makumyabiri na gatanu ku ijana kugira ngo mu mushinga wawe icya mbere ni ukubanza kumenya ese ibitekerezo by'urubyiruko ni iye ese ubushobozi bwabo ni ubuhe kugira ngo bavuge tuwene turashyiraho aya mafaranga abantu bashoboye kuyatanga ni abantu bangana bake ariko gusa ugashyiraho ikintu utazi wenda umubare w'urubyiruko bashobora kwafodinga icyo kintu aba ari ikibazo niyo mpamvu usanga bamwe muri twebwe nta kwihangira imirimo gusa bari aho ngaho nta n'akazi ntacyo bakavuga ko bafatiye ku mibare itangwa buri mwaka ku mpuzandengo y'ibura ry'akazi irushaho kubatera impungenge duteye impungenge nyine birumvikana tuzi neza ko nitwe ubu ngubu nitwe bategerejeho ko ejo ari twe tuzaba dufite ibikorwa biri kubaka igihugu niba uyu munsi ntacyo dufite niba ku myaka yanjye makumyabiri cyangwa makumyabiri n'umwe nta kintu gifite kigaragara mvuga ati ikintu ejo n'ejo kizagihaha urugo rwanjye ese ubwo urumva nta kibazo cy'aho imbere hazaza intumbero y'ubutegetsi bw'u rwanda ni uko buri mwaka hazajya hahangwa imirimo by'ibura ibihumbi magana abiri na cumi na bine idashingiye ku buhinzi nk'uko bikubiye muri gahunda y'imyaka irindwi ibiri na cumi na karindwi ibiri na makumyabiri na kane ku mugenzuzi mukuru w'imari ya leta akumvikanisha ugushidikanya gukomeye igihe imikorere y'ikigega bdf yaba ikomeje kugenda bigura intege bdf iyo mikorere idahindutse twe turabona yuko nsd 1 ibyari bigenderewe ko bitazagerwaho kugeza kuri bariya baturage batishoboye ubushobozi bwo kuba bakwirwanaho ndetse cyane cyane employment ikazamuka bariya youth urubyiruko n'abadamu bagahabwa ubushobozi ndetse na investment mu buhinzi nayo ikitabwaho ku kigero giteganyijwe na polise polise nk'uko mubibona tukavuga tuti ese iyi mikorere nikomeza kumera gutya kwa kugeza employment employment creation ibihumbi magana abiri cumi na bine buri mwaka ese bizagerwaho twebwe conclusion ni uko without ko bizagerwaho kandi iriya myaka murabona yuko dukorera kuri target bibiri na makumyabiri na kane ijwi rya amerika iganira na bwana kanizius bihira impuguke mu by'ubukungu nigira imishinga urubyiruko yemeza ko ibivugwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikorere y'ikigega bdf ariko kuri nawe agashidikanya ku ntego zacyo nanjye niga imishinga y'urubyiruko ndetse abenshi nkabigira ku buntu ariko nta mushinga nayo nabashyikiriza ngo bawutere inkunga cyangwa banawohereze kuri banki ibagurize n'ubu mfite abantu bohereza ubwo bafite uko babyumvikana ariko ikigaragara naho ni uko bihera amafaranga abo babonye kandi naho bafitemo komisiyo nicyo kigaragara kuko nanjye nagiyeyo nabuze umuntu unyakira kandi aribyo ushinzwe kwiga imishinga y'urubyiruko ubwo rero icyo mbona ni uko leta yahindura igashyiraho serivisi ikurikirana bariya bantu bakaguriza urubyiruko ni rwo rwonyine rudafite akazi ari rwinshi
hanyuma umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ngo ikigega bdf kidahinduye imikorere gahunda ya leta yo guhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka inasaga ngo ntabwo yageraho nawe niko ubibona niwe mbona ahubwo uretse n'ibihumbi magana abiri nta n'ibihumbi mirongo itanu yagerwaho kandi noneho ikibazo ni uko ntawuyibaza ngo yerekane abo bantu ibihumbi magana abiri yahinduye imirimo cyangwa ibihumbi ijana cyangwa makumyabiri ni ukuvuga ni ikintu kimeze nk'abaringa baravuga ngo kizahanga imirimo ariko ntigigire iyo gihanga kuri metre bernard ntaganda washinze ishyaka pesi imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda kugeza ubu ryacitsemo ibice akavuga ko ibivugwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ntaganda we yita umugani binababaje birababaje rero biteye n'agahinda iyo ubona buri mwaka umugenzuzi w'imari avangwa amafaranga yanyerejwe ndavuga ayo ngayo ya pdf amafaranga agenewe urubyiruko kugira ngo rushobore kwihangira imirimo aho kugira ngo bayahe urubyiruko bare kwihera ibyo bigo kandi bifite ubushobozi ariko twebwe nk'abatavuga rumwe na leta fpr ntabwo bidutangaza kuko nk'uko njye mpora mbivuga dufite leta idakorera abaturage ba rubanda rugufi ahubwo usanga ikorera abantu bakomeye kandi biranagaragara burya gihe tuvuga muri politike abantu bagasisibiranya bakabeshya bakagira bate bwana eric njye bikubwira n'izi ekonomi ntabwo muri ekonomi gusisibiranya bishoboka ibi bintu biragaragarira ku maso ya buri wese yuko amafaranga y'igihugu ntabwo ari guhabwa abaturage muri rusange mu bikorwa byabo kugira ngo batere imbere muri rusange aho urasanga amafaranga y'igihugu ari mu bantu bakeya usanga aribo bikubiye ibyiza by'igihugu ku rubyiruko rwagombye kuba rufashwa guhanga imirimo rugakomeza gutakaza icyizere kuri ejo hazaza ejo hazaza h'urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane kuko niba turi kurangiza amashuri ntitugire icyo dukora baravuga bati abantu barangiza pirimeri bakaba inzererezi reka dushyiraho na yazi basic education na tuwevu yazi kugira ngo abantu bazarangize segonderi ari benshi kugira ngo aho ngaho bagabanyije wenda inzererezi zitize ariko bariho barongera inzererezi zize kuko nibiguma gutya tuzarangiza turi benshi tubura icyo dukora kandi ngira ngo umusambo wize ngira ngo yaba arenze kurusha wa wundi utarize ndabona rero amaherezo ari uko urubyiruko turi mu mazi abira cyane nituguma kuzamuka gutya tukaba turi aho twarize tunavunika ukarangiza ukabura ikintu ukora ukarangiza ukabura n'ipantaro yo kwambara ngira ngo kizaba ari ikibazo gikomeye cyane nari mbajije ejo hazaza h'urubyiruko ngiye buri icyo narenzeho nka ejo hazaza h'urubyiruko ubundi baravuga ngo no mani no rayifu nta mafaranga nta buzima kuko niba tutari employed ngo tubone amafaranga life expectancy agenda igabanuka uravuga icyizere cy'ubuzima eh icyizere cy'ubuzima ntabwo mu by'ukuri tuzatubayeho neza well being y'abaturage ntabwo izameze neza especially urubyiruko ubu muribaza rubyiruko ejo nzamera ne ejo nzatungwa n'iki
ni mu gihe metre ntaganda wakomeza kwibaza impamvu amategeko akoma mu bitabo no ku minwa y'abategetsi atubahirizwa kuko bigaragaye ko bacunze nabo umutungo wa leta tuzi ko mu rwanda dufite itegeko rigenga ibijyanye n'ibyaha bishingiye ku bukungu ibyo bibaye ni ukunyereza ese abo bantu baba banyereje uwo mutungo cyangwa se abo bantu bashinzwe abayobozi b'ikigega kuko ikintu nk'icyo ngicyo kiba ntibakurikiranwe mu nkiko nyamara kandi dufite itegeko rijyanye n'ibyaha by'ubukungu ariko ibyo byose ni ukubera iki aho ruzingiye ni cya kibazo cya politiki kuko mu rwanda nta n'uwatinya kuvuga ko ibyo ngibyo ntaho bitaniye no ruswa cyangwa se gusesagura umutungo w'igihugu nkakwibutsa ko ikigega bdf cyashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ku ntego yo gufasha urubyiruko n'abagore guhanga imirimo bakiteza imbere ndetse no kugabanya ubukene imibare itangwa n'ubutegetsi ku bipimo byagenderwagaho mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane abarangije amashuri yisumbuye batagira akazi bari ku icyenda ku ijana mu gihe muri bibiri na cumi na karindwi bari kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana ni mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza bari kuri cumi na kane ku ijana muri bihumbi bibiri na cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na kane badafite akazi naho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bari kuri makumyabiri na karindwi ku ijana byumvikanisha ko hakiri urugendo rurerure ku cyo gukora eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru dushimiye kandi na fasir gebeyehu yadufashije gushyira hamwe aya majwi edi rwema yari ahagarariye ibi biganiro byose mubandanye mugubwa neza n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika namwe kandi muduha ibitekerezo byanyu murakarama